Qophii misoomaa. Qophii misoomaa torban darbee irratti Itoophiyaa keessaa bokkaan roobuutti akka jiruuf naannolee tokko tokkotti immoo yeroo malee akka roobe jijjiirama qilleensaaf dhimmoota hedduu irratti marii geggeessinee turre. Gama kaaniin Itoophiyaan saatalaayitii qilleensa naannoo ittiin to'attu Awurooppaarraa akka argattu saatalaayitiin kun mudhii lafaarraa kiiloomeetira kuma soddomii saddeet ol akka fagaatee jiru dhageessanii sooraan daayirektara daayirektaroota ejensiin ragaa qilleensaaf dursa akeekkachiisaa meetirooloojii biyyoolessaa Dooktar Dirribaa Qorichaa Finfinneetti bilbiluun dubbise maqaan saatalaayitii kanaa ibsuun eegalu.
Saatalaayitiin Awurooppaa ittiin argannu kun Meetiyoosaaat Sakand Jenereeshin jedhamti.
Meetiyoo.
Meetiyoosaaat Second Generation jedhamti. MSG jechaadha. Kun kaa imeesaatiitu kan inni jedhu. Imeesaat jecha Euroopian Meteorological Satellite kan jedhudha kan inni jedhu. Maaliifin lafa kana bakka hedduutti addaan baasaniiti kan saatalaayitiin Ameerikaa keessattuu gara Ameerikaa kaabaaf kibbaa fi paasifikii ilaalti. As dabartee immoo kan Euroopian Satellite kun immoo kan Afrikaatti guutumaan guututti kan ilaaltu. Achi dabarree immoo Indiyaa Saatalaayit Insaat kan jedhu ni jira. Achoo dabarree immoo kan Chaayinaa fi Jaappaan ni jira. Akkasumatti Raashiyaas akkasumatti ni jira jechaadha. Walumaan guututti lafa kana saatalaayitoonni jiran kun walitti qabaadhaan yeroo hunda naannoo lafaa gubbaarratti qilleensa uumamu kan walitti qabaniitoo ragaa dabarsan jechaadha. Kan uumamu battalatti uumamaatii kan jiru kanuma ilaaltu footoo kaaftee ergiti. Nutis immoo muuxannoo qabnuuf akkasumas moodelii mataa keenyaa itti daballeet sa'a ja'a booda maaltu mul'ata. Bultii tokko booda maaltu uumamuu danda'a. Bultii shan booda maaltu uumamuu danda'a. Bultii kudhan booda akkasuma akkasitti yeroo achi fageessinee amma ji'a afuriitti. Baatee afuriitti maaltu uumamuu danda'a kan jedhu raaga ittiin kennina jechaadha. Saatalaayitiin garuu kan ilaalu battalumatti kan uumama uumamaatii jiru kan uumame kana footoo kaasa jechaadha. Jira walumatti gara dugda lafaa kanarra jiraataniitu three hundred sixty digirii ducha kan ilaaluu danda'an gara saatalaayitii ja'aati kan jiru jechaadha. Gama biraatiin immoo kan noorzi saawuzii noorzi emisfeer saawuzii emisfeerii kan naannoo akkanatti kan jiyo steeshinarii kan hin ta'in jechaadha kan. Laalatii deemu. Laalatii ofuma isaatii akka balalaatii kan deemu immoo Ameerikaanis hin qabdi akkasumas Yurooppiyaanis hin qabu Chaayinaanis akkas hin qabu jechaadha inni kan murtaa'e garuu isa kan yeroo hedduu ittiin fayyadamnu.
Kaabaaf kibbiyaati tuttuun. Kaan ammoo jidduu lafaa mudhii lafarra dhaabatti.
Ishiin hin sochootu ishiin dugda lafarra jirtu hin sochootu.
Garuu waan hafee dabarraa kun beennu addunyaan qilleensa addunyaa jijjiiramaa deemuu jira lafti oowwituun hin qabbanoofti qabbanooftiin oowwiti biyyitii gara cabbii jiran lafti isaanii akka guddaan cabbii qaban cabbiin hin baqxi cabbiiyyoo baqxu bisaanii dabalamti lafti bisaanii taan ammoo lafa godduu fudhachaa deemuu jirti. Afrikaaf jijjiirama qilleensa jechuun maal jechuudha? Afrikaatti yoo qilleensi jijjiirame maalti maal ta'a?
akka akka kan ragaa IPCC jennu inter governmental panel climate change ji'a onkoloolessaa magaalaa koppana gaditti amma ragaa tokko baaseera ji'a onkoloolessaa keessa kan assessment report five kan jedhamu kan baasichaadha akka ragaa kanarratti raagni agarsiisu maal jedhe maali Afrikaa keessatti tokkoffaa keessattuu naannoon Itoophiyaan keessa jirtu irratti. Akka waliigalaatti roobni hin dabala jedhameeti kan eegamu. Gama keessattuu naannoo saahil jennee too waamnu kana jechaadha. Senegaalii qabnee amma amma Itoophiyaatti kan jiru saahil riijin jedhamee kan waamamu kana gubbaarratti roobni akka waliigalaatti hin dabalama jedhameeti kan eegamu. Jijjiiramni qilleensa Afrikaaf jechuun hoo'inni hin dabala. Inni kan biyya feetettuu yoo dhaqxe jijjiiramni qilleensaa kun kan inni fidu inni guddaan hoo'ina isa halkanis ta'e isa guyyaa. haa xiqqaatu digirii seelisheesii lamaan hin dabalan jedhameeti kan eegamu. Gama roobatiin yoo fudhanne immoo roobni keessattuu naannoo saahil gubbaarratti Senegaalii qabeetoo naannoo saahil jenneetoo ji'a waxabajjii kaasee hamma ji'a fulbaanatti naannoo rooba argatan gara gubbaarratti roobni yeroo moonsuun kanas hin dabala jedhameeti kan eegamu keessattuu immoo ji'a bonaa keessa ji'a onkoloolessaa qabee hamma ji'a amajjiitti roobni hin dabalama jedhameeti kan eegamu. haa ta'u garuu naannoo kibba afrikaa gubbaarratti roobni hin xiqqaata jedhameeti kan eegamu.
Mhm.
akka waliigalaatti jechaadha. Ijaa kanaafiyyuu naannoo eh, naannoo murtaa'aa gubbaarratti roobni garmalee hin ballataa, hin baay'ataa, eh, lolaan hoomuu hin danda'a, inni hin uumama jechuudha. Gama biraatiin immoo naannoo gara kibbaa gubbaarratti immoo naannoo eh, gara kibbaa gubbaarratti bokkaan hin xiqqaata. Ijaa kanaafiyyuu eh, gogiinsatu uumama jechuudha Mhm.
akka waliigalaatti.
Aha. Eh, Afrikaa takkum beennu eh, Itoophiyaan eh, Oromiyaallee nagi guddaan eh, biyya horiiti warra eh, horiin bulu warra qonnaan bulu eh, warra hojii akka akkaatiin bulu Eh, harkee jireenyi biyyaatiyyuu qonni irratti hirkata fakkeenyaaf yoo amma laalleetiin jenna naannoo horsiisee bulaa keessatti namni walti gobbate horii walti gobbate laf walti dhiphisuu jira hiddima irraa eh, laf keessa goggoguu jira aramaan namni hin beekne ta'a maqaan qabne ta'a hedduutti lafa baafachuu jira. Eh, namni lafa walti dhiphisuu jira marri laf keessa eh, babbaduu jira kanaafuu yoo akkana marri laf keessa babbadu kana eh, jireenyi horsiisee bulaa maal ta'uu malee yookaan ammoo jireenyi warra garamitti yaa fakkaata.
Ee, eh, kuni ka gaafii gaariidha. Akka gar tokkoon ka akka biyya akka biyyaatti akka Itoophiyaatti yoo fudhanne akkuma roobnis ballateetoo dabala dabaluu eh, akka dabalu kan eegga- eh, akkuma eeggamus ta'ee garuu eh, baatii murtaa'e keessattis immoo gogiinsa akkasumatti cimuu danda'a. Maaliifini kana kan jechuu danda'amu biyya eh, Itoophiyaadhaaf rooba kan eh, akka mirgisu yookiin akka baay'atu yookiin akka xiqqeessu kan taasisu elliinoo laaninaa kan jedhamu kun hin jira. Elliinoon kun immoo eh, baay'inaan firikweensi isaa yookiin intarsiitii isaa hin dabala jedhameeti kan eeggamu. Ijaa kanaafiyyuu kanarraan ka'uudhaan yeroo eh, roobni itti xiqqaatu hin jira. Garmalee itti xiqqaatu hin Mm.
jira. Akkasuma roobni garmalee kan itti baay'atu hin jira jechaadha. Kanatti walitti qabneetoo maal ilaalla jechaadha akka akka waliigalaatti kan fudhannu. Eh, roobni kun yeroo xiqqaatu keessattuu naannoo horsiisee bulaa gubbaa irratti eh, roobni hin mirgisa jenneeti kan eegnu ji'oota bonaa eh, obboleessa keessa roobni hin ballata yoo jennu eh, naannoo horsiisee bulaa gubbaa irratti roobni hin ballata jechaadha. Lafa eh, ka akkuma uummanni eh, lafa kanaa ballat- baay'achaati deemu lafti xiqqaachaati deema ijaa kanaafiyyuu haala ammayyaatiin horii horsiisuun garmalee murteessaadha jechaadha. Lafa xiqqaa gubbaa irratti horii hedduu horsiisaniitoo eh, faayidaa irra itti fayyadamuun garmalee murteessaadha jechaadha.
Qilleensi jijjiiramaa deemu jira waan hedduu jira namillee mala jireenya isaa wayyeeffachuu fi fakkeenyaaf amma warri baadiyyaa ka durii loon qabu re'eetti waan waan boonu dandamachuu danda'a re'eetti gaala horsiisuu fi re'ee horsiisuuf waan boonu dandamachuu danda'a waan iddoo akkanaa kana horsiisaa yaa'u jirani. Eh, Gamkaaniin ammoo roobii taanu maal fakkaata Itoophiyaatti? Hagayya naannoo tokko tokkotti hagayya gamkaanitti ammoo gannatti yaa'u jira bokkaan ganna dhufuu maal fakkaata bokkaan jiittaanu?
Am- Amma ka akka amma ji'a amajjii dhufuutti roobni kun darbee darbee akka roobu kan eegamu maaliif inni irra jireessa goga eh, baatiiwwan hafan goga jenneeti kan eegnu garuu darbee darbee roobni kun roobni yeroo isaan eegne kun akka roobu kan eegamu maaliif inni ammaan tana kan haalli qilleensaa rooba kennuu danda'u akka kan mul'atu eh, kan agarsiisu ji'a eh, muddeef amajjii booda ama- amajjii booda inni jijjiirama jijjiirama sana ammaan tana dubbachuun ni ulfaata. Ija kanaatiif iyyuu ji'oota arfaasaa dhufan keessa eh, ji'a eh, arfaasaa dhufan keessa eh, maaltu uumamuu akka danda'u eh, yeroo achitti dhiyaanne kan eh, raaga eh, gaarii kennuu dandeenye. Akka waliigalaatti garuu eh, lo- roobni eh, arfaasaa dhufullee haala ramaddiitiin ni jalqaba jenneeti kan jedhu garuu ammaan ammaan tana dubbachuun ni ulfaata.
Dansaayyee gama hawaashitti ta'ee binuuti tan jenneetiin fixannaa bokkaan dhiyoo tana lolaan dhiyoo tana bokkaan isaatii malee roobeetiin nama hedduu lafa isaanii irraa godaansiseetiin jedhe eh, lolaan gara hawaash kanatti Eh, warri sun maankee jira bokkaan akkasii sun hin- eh, itti deebi'a waan dhufu fakkaata ammallee waan jiittaan fa yookaan jilama sadiin fa duubatti rakkoon akkana waan deebitu fakkaatti maaltu mul'ata?
Naannoo Awaash laga Awaash irratti kan eh, bokkaan garmalee cimaa kan ji'a onkoloolessaa isaa eh, jalqaba irratti garmalee kan roobee eh, keessattuu ba- bakka tokko tokko gubbaarratti roobni naannoo san irratti ammaan yeroo ammaa kana uumamuu hin dandeenye kan uumame jechaadha. Fakkeenyaaf bakka tokko tokko gubbaarratti miilimeetirii dhibbaa oli kan inni roobuu danda'e kun immoo seentimeetirii kudhan lafarra roobni roobee lafarra ol fagaata jechaadha. Kanaafiyyuu eh, bishaan gara na- laga Awaashitti eh, yaa'atii jiru garmalee eh, akka mirgisu taasiseetoo bakka hedduu gubbaarratti dhiibbaa ga'uu isaa hubachuu hin dandeenye jechaadha. Ammaan tanaa fi gara fu- gara fuulduraattis illee roobni akkasiin uumama jennee toonee ji'oota dhufan keessa jechaadha. Ijaa kanaaf iyyuu eh, tarii rakkinni yeroo san uumame waan fala argatetti fakka- natti fakkaata akka mataa kiyyaatti. Ijaa kanaatiif iyyuu kana booda roobni akkasii hin rooba jedhee too hin rooba jennee toonee Jechuun ji'a xiqqaa keessatti.
Eh, ji'oota dhufan keessatti ji'oota eh, dhufan keessatti roobni akkasii amma ganni dhufuutti Maaliifin naannoo sanitti rooba gannaa xiyyaa waxabajjii qabeeti malee yeroo naannoo sun bokkaa cimaa kan argatu ji'a onkoloolessaa keessa roobni akkasii yeroodhuma feeyyuu nu umamu ture garuu kaan barana roobni cimaa sun akkasitti umamuu danda'ameera.
Warri gaafas achi godaan lafuuf irra godaan lafa galee lafuuf dachaaye amma lagi sun goge yookaan lafti jiidhee.
Roobni roobni bishaan naannoo sanii garmalee garmalee yeroodhuma sani maaliifini torban tokko keessatti rooba cimaa kan roobe san booda roobni garmalee gadi xiqqaatee bishaanis garuma yeroo kaan roobutti yaa'utti akka deebuu danda'eera. Akkaataa maal takka keessa namni uummata naannoo sanii maal keessa akka jiru information hin qabu fiikoo.
Dansa.
Garuu haalli isaa haalli isaa mijaa'uu akka danda'e hubachuun danda'ama.
Ayyalam tanuu fakkaatti wanneen arga Dooktar Dirribaa Qorichaa Daayirekteerotaatii fi raagaa qilleensaa dursa akeekkachiisa meteoroloojii Itoophiyaa guddoo galateeffannaa Dooktar guddoo si galateeffannaa nagaa keessa. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.